iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda kuri mikoro hani washington dc muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije mwese nshuti ikaze kuri radiyo yanyu ni ibirego bitatu hariho icya rfi hariho icya afp hariho n'icyanje twese tuvuga yuko tureze ntituzi uwo tureze nta zina dutanga kubera abankubise ntitubazi ariko turavuga yuko ari abakozi bo mu iperereza y'uburundi uwo ni umunyamakuru esitarase ndikumana w'ibitangazamakuru byo mu bufaransa rfi na afp avuga ku birego byatanzwe mu rukiko mu burundi iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimo yerekeye umuryango wa afurika yunze ubumwe uteganya kongera umubare w'abahanga wo gukora iperereza ku byerekeye uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu burundi turazigarukaho mu kanya mugume ku maradiyo yanyu mbere yaho ariko harufonse ndakengurukiye hagiye kubanza bagezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi arufonse mikoro ni yawe
ndagushimiye jeni ndabaramukije mwebwe mwese muri ko murakurikira ano makuru reka tuyahere muri afurika inama nshingamateka y'ibihugu ca libiya yemewe n'amakungu yahungiye mu gisagara ca tobruk yanse kwemera integuro y'amasezerano y'amahoro y'ishiramwe mpuzamakungoni iyo nteguro itegekanye ko muri libiya hoshingwa leta iri mu imirwi yose ni ukuvuga iyo leta yemewe n'amakungu na leta irwiriyemo abashaka gutwara bisunze n'irya isilamu batemewe n'amakungu ariko bamaze gufata umugwa mukuru tipoli baca baranagena inama nshingamateka yabo nta gituma kiboneka cyatanzwe kugira ngo iyo nteguro y'amasezerano ntiyemerwe n'uwo murwi ariko hari uwamenyesheje ko abateguye ayo masezerano bashyizemo ingingo yasabwe n'umugwi utemewe n'amakungu batabyumvikanye n'umugwi wemewe n'amakungu inama y'umutekano w'ishyirahamwe mpuzamakungu yasabye ishimitse izo mpande zose ko zoshira igikumu kuri iyo nteguro y'amasezerano ica iranagabisha ko uruhande rwose ruzogerageza kudindiza ayo masezerano ko rushobora gufatirwa ibihano leta ya yemen yemeye guhurira geneve mu busuwise n'abaserukira umurwi uyirwanya w'abahuti nk'uko byamenyeshejwe n'umukozi akomeye mu isharamwe mpuzamakungu oni uwo mubonano wobera i geneve mu mpera z'uku kwezi icyo wugamije nacyo ni ukwiga ishyirwa mu ngiro ry'ingingo ishyirahamwe mpuzamakungu oni yotuma ingwano ihagarara muri icyo gihugu ismail old cek ahmed intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'iryo shyirahamwe yanditse ku rubuga facebook ko iryo sango ryashoboye kwemerwa inyuma y'ibiganiro byinshi yagiraniye na perezida wa yemen abdu rabu masur hadi yahungiye muri arabi saudite hamwe rero n'aho abaroberi b'abahuti bashigikiwe na iran bemereye gushyira mu ngiro ingingo y'ishyirahamwe mpuzamakungu yafashe mu kwezi kwa kane ritegeka icyo kiroberi kuva mu ntara za yemen cagaruje umuheto imbere y'umwaka imbere y'umwaka hari umunyaeritiriya w'impunzi yapfiriye mu bitaro ku munsi wa mbere bivuye ku masasu yarashwe n'umupolisi w'umunyayisirayeli amwiteranije n'uwarahirije kwica umupolisi agakomeretsa n'abandi bantu icumi ku gituro cya bisi cyitwa bersheba muri israel yohanes arefanyi umugenzi yari kumwe na zeron uwo nawe niryo zina ry'uwo muretereya yishwe yabwijwe ijya amerika ko bumvise amasasu ariko arasana baca biruka nk'abandi bose ati ngeze hanze ndarondeza amaso umugenzi wanje ndabura ati none aja ndamubona aryamye hasi agerageza kuvyuka vyanka umusoda w'umunyayisirayeli ariko aramukubita yeman meskel ministre wa yemen ajejwe kumenyesha amakuru yariyamirijwe yari rupfu mu rwandiko yanditse avuga ko urwo rupfu rw'umunyaeritrea ruri mu bibi byinshi bi byinyegeje bikorerwa abanyaeritrea ibihumbi n'ibihumbi baba muri israeli kandi bitegera bishirwa ahabona amakuru amenyeshwa n'abanditsi b'amakuru n'amaradiyo avuga ko zeron yari afise imyaka mirongo ibiri yari muri israeli ariko aragerageza gutunganya impusha zo kuba mu mahanga bita viza ubushikiranganji bwo kwivuna abansi muri leta zunze ubumwe za amerika bwemeye ko abasoda b'abanyamerika n'abaafganisitani babomoye ku nguvu ikiryango cy'ikigo cy'ibitaro byakoreramwo abaganga batagira imbibe bita medecin sans frontiere bamaze kuyitera amabombe abantu mirongo ibiri na bane bakaba barahasize ubuzima jeff davis avugira ubwo bushikiranganji yamenyesheje ko intumwa z'ingabo za leta zunze ubumwe za amerika na afganisitani zashitse kuri ibyo bitaro biri ikunduzo ku munsi wa kane kugira ngo bagire isanamu ikwiye y'ingene iyo zo nyubakwa z'ibyo bitaro zimeze yavuze ati abasirikare ntibigeze bamenya ko muri izo nzu hariho abariko barahakorera mu gihe babomora uwo muryango w'ibyo bitaro ati "Ibyamo- ibyabomowe bizosanurwa kandi iraporo kuri ibyo vya- kuri ibyo bitero byabaye izosohoka mu minsi mike leta zunze ubumwe za amerika kandi n'ubusuya ku munsi wa kabiri bara- barategekanya gushira umukono ku masezerano y'ingene bukoresha ikirere ca siriya aho ni mu gihe indege z'ingwano z'ivyo bihugu byose uko ari zibibiri ziriko ziragira ibitero aho muri siriya abategetsi b'ivyo bihugu bagatinya ko zohava zigonganira mu kirere kapiteni jeff davis avugira igisoto ca amerika yamenyesheje abamenyesha amakuru kw'ivyo kw'ivyo bumvi- kw'ivyo bumvikanye ko atari amasezerano y'ingene bategerezwa gukora ibintu muri siriya ati ni nk'urukaratasi rw'inzira rwofasha abadereva b'indege zacu ziriko ziratera amabombe kudasekana mu kirere ati muri ibyo harimwo nk'ibi- nk'imirongo y'amaradiyo n'ibindi bifasha kugira ngo dukerere mu kirere nk'abavyigiye ati kuko gushika ubu ntitubona kumwe na gatoyi ku bijanye n'ibikorwa uburusiya buriko bura- buratunganya muri siriya leta zumwe za amerika zivuga ko zitera abarwanyi ba islamic states uburusiya bukavuga nabwo nyene uko ariko ko butera n'imigwi yose y'iterabwoba amerika n'amashirahamwe arwanira agateka kazi na muntu bavuga ko ibitero vy'abarusiya biri kure y'ahari abarwanyi b'aba islamic states uku kukaba ari nk'uguhinyika ibitero uburusiya bugira ku mirwi itavuga rumwe na leta ya siriya kandi bayirwanya abanyekanada ku munsi wa mbere bazi- ba- bazindukiye mu matora y'abagize inama nshingamateka abiharuro vyerekana ko justin trudeau ariwe ashobora kuronka amajwi menshi muri ayo matora mu gihe umugambi wa minisitiri wa mbere ari ku ntwaro ubu ashobora gutakaza amajwi ku rugero rwa mirongo itatu n'umunani kuri mirongo itatu na rimwe uwo trudeau ni umuhungu wahoze ari minisitiri wa mbere wa canada ubu yakukurutse kandi niwe akiri muto mu bitoje kuko afise imyaka mirongo ine n'itatu gusa abo batavuga rumwe bamwagiriza ko akiri muto kugira ngo atware igihugu wakemera ko mu byo azoza ahindura ari ugushira amafaranga mu kubaka ibikorwa vya leta bikomeye no gukomeza imigenderanire na leta zunze ubumwe za amerika yatowe mu nama nshingamateka mu bihumbi bibiri n'umunani hasigaye umwaka ngo minisitiri wa mbere sirep haper aba minisitiri wa mbere
inshuti zacu muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi no kuri interinete kuri wewewe akadomo radiyo yacu voa akadomo com turi no kuri facebook no kuri twitter mukoresheje ijambo radiyo yacu ni mu ijambo rimwe dukomereze mu karere k'ibiyaga bigari mu burundi abanyururu magana abiri makumyabiri na batanu bafashwe mu gihe cy'imyigaragambyo kuri uyu wa mbere bagejejwe mu rukiko abababuranira babona ko mu iburanishwa ry'urwo rubanza harimo ihonyangwa ry'amategeko ni inkuru ya fidelite ishatse abo banyururu bose hamwe uko ari amajana abiri na mirongo ibiri na batanu bagirizwa ibyaha bitatu nk'uko tubisoma ku mutahe ubahamagarira kwitaba sentare icya mbere ni ukuba mu gisagara cya bujumbura barashyizeho amabariyeri no kubuza abajeje umutekano kurangura akazi kabo ibyo navyo bihanwa n'ingingo y'igitabo mpanabyaha y'amajana atanu na mirongo icenda n'indwi bikaba bihanwa n'umunyororo uva ku myaka ibiri gusha ku myaka icumi icyaha cya kabiri bagirizwa ni uguteza isoni inzego z'umutekano hakoreshejwe ibitutsi no kugira iterabwoba ku nzego z'igipolisi ibyo navyo biri mu ngingo z'amajana atatu na mirongo irindwi n'umunani n'amajana atatu na mirongo irindwi na rimwe bigahanishwa umunyoro uva ku mezi atandatu gusha ku myaka ibiri icyagatu bagirizwa kiri ku mutahe wo kwitaba barungikiwe ni uko bateguye gutera amabuye abapolisi bongera barabikora gushika naho bamwe mu bapolisi bakomereka ingingo y'igitabo mpanabyaha yisunzwe ni iy'amajana abiri na cumi n'icenda mu gace kayo ka kabiri ico caha naco gihanishwa umunyoro wo kuva ku mezi atandatu gusha ku myaka ibiri hisunzwe ivyaha biri kuri uwo mutahe icitwaho gihanishwa igihano kinini ni umunyoro wo gushika ku myaka icumi gusa yamara umushikiriza amanza yashashe muri urwo rubanza yabasabiye umunyoro wo guherayo bose hamwe uko amajana abiri na mirongo ibiri na batanu imbere y'uko abasabira uwo munyororo wo guherayo urubanza rugitangura umushikirizamanza yari yabanje kuvuga ko mu byo basanzwe bagirizwa hariho akantu ashaka guhindura niko guca yongera ku byaha bari basanzwe bafise agace kagira kabiri k'ingingo y'amajana atanu mirongo icyenda n'umunani kavuga ko abantu bitwaje ibigwanisho mu gihe cy'imyiyerekano bahanishwa umunyoro kuva ku myaka mirongo ibiri gushaka uwo guherayo abanyoro barengutse ubwabo babona ko urwo rubanza rumeze nk'inkinamico ntibatahura ingene bokwagirizwa ibintu bimwe kandi ikiringo n'imicungano bafatiwemwo bidasa bo boshima ko umwe wese yoburanishwa ukwiwe akagirizwa ivyaha bijanye naho yafatiwe n'ukugene yafashwe ikindi gitangaza bamwe mu banyeyo twaganiriye n'ukugene umuntu yafashwe itariki 16 z'ukwezi kwa kane imyerekano igitangura yokwagirizwa ko yakoresheje ibigwanisho mu myiyerekano mu gihe nk'uko bo babivuga ivyo bigwanisho bagirizwa ndetse ko bikoreshwa n'abapolisi abo banyeyo bari bafise abashingwamanza nabo nyene imvugo yabo itandukanye n'iyabo baburanira batwiganiye ingene sentare yirengagije ibyo bayisabye imbere y'uko urubanza rutangura abo bacamanza bavuga yuko bari beretse sentare ko idashobora gufata abanyororo amajana mirongo ine n'atanu bafashwe mu mihingo itandukanye maze ikabafata nk'abafata mu itonga ibyo bita furaganse mu gifaransa byongeye bavuga ko berekanye ko naho umuntu yoba afatanye itonga ko urubanza rwiwe rucibwa mu minsi itarenga mirongo itatu ico kiringo naco ku bwabo bashingwamanza cararenganye ikindi naco abashingwamanza bari basavye sentare nk'uko babivuga ni uko urwo rubanza rutoja muri sentare rubamba ariko ko rwoburanishwa nk'izindi mana zisanzwe haba umwe wese mu banyororo akagirizwa ku giti ciwe ivyo vyose nabo abashingwamanza babisavye sentare ntiyabifashe nkana kuko nticaburije ko abanyororo batangura kumvirizwa atakirahinduka abanyororo bose hamwe barengutse uno munsi ukora amajana abiri na mirongo ine na batanu bafashe kuva mu mpera z'ukwezi kwa kane gushika mu kwezi kwa gatanu kuno mwaka turimwo w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu i bujumbura fidelite ishatse ijwi rya amerika
rfi na afp byarabigejeje mu rukiko rw'ikirenga rw'u Burundi ikirego ku iyicarubozo ryakorewe umunyamakuru wabyo esdras ndikumana mu itangazo byashyize ahagaragara hejuru ku itariki ya cumi n'icyenda y'uku kwezi kwa cumi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ibi bigo by'itangazamakuru byo mu bufaransa byavuze ko byatanze ikirego kubera ko nta kigeze gikorwa n'ubutabera bw'u Burundi nyuma y'ihohoterwa rya esdras ndikumana ese uyu munyamakuru amerewe ate impamvu y'icyo kirego ni iyihe mugenzi wacu edi rwema yabibajije bwana ndikumana muri iyi minsi ndikondakira urumva igihe bafata mu nzego z'iperereza bakantwara bakankubita nari nakomeretse cyane naravunitse urutoki ndavunika munsi y'amaguru ndata amaraso menshi ndameneka mu gutwi ibyo byose rero biri ko birakira ubu ndatanguye gukira bwana esidarasi ndikumana ibitangazamakuru erifi na afp byatanze ikirego mu rukiko kwica rubozo ryakorewe umunyamakuru wabo ari wowe mbere na mbere watubwira ibijyanye n'iki kirego cyatanzwe ryari muraregande ni ibirego bitatu hariho icya rfi hariho icya afp hariho n'icyanje twese tuvuga yuko tureze ntituzi uwo tureze nta zina dutanga kubera abankubise ntitubazi ariko turavuga yuko ari abakozi bo mu iperereza y'uburundi kubera abafashe abamfashe bakantwara ni abakozi bo mu iperereza aho nakubitiwe ni mu iperereza aho naje mva ni mu iperereza nubwo inzego z'ubutegetsi mu burundi zavuze ko zigiye gutangiza iperereza nta kintu gifatika bagaragaza ko hari iryo perereza ryabaye ese hari icyo wari wumva ko iryo tohozwa ryakozwe twifatwa twaranditse cyane cyane abankoresha rfip baranditse ikete bandikira umukuru w'igihugu haciye iminsi cumi n'ibiri arabasubiza avuga yuko ibyashikiye bitashoboka ko ari ibintu biteye isoni ko atawubyihanganira ko abo bantu bazohanwa nta cyabaye haciye iminsi barasubira baramwibutsa ubwa kabiri hoho mbere turandika tuvuga neza ingene byagenze ababibonye na bamwe bamwe bazi ababikoze ariko urumva nta kigeze kiba ubu rero twashimye kugira iyindi ntambwe yo kuvuga ngo hinge twitware tubirungikire prokirere ni ukuvuga akiriza amanza bityo ntazavuge ngo ntabyo yamenye tumuhe amazina yose n'ibyo tuzi byose mufite icyizere ko urwo rubanza ruzaburanishwa biragoye kuvuga urazi ibiri ko biraba mu burundi urazi ko igihugu kigeze habi murabona ingene bimeze murabona ingene w'umwuga w'abamenyeshamakuru aho ugeze aho amaradiyo yabomowe uribuka yuko haciye iminsi umugenzi wacu yishwa akicwa n'umuryango we akicwa nabi ibiri ko biraba si si ibintu bituma umuntu yovuga ngo ndafite icyizere kinini ariko ni bya bindi umuntu avuga ngo ikintu cyagucyo cyabaye kubera gufata umuntu bakamuhohotera ubuzima gutyo ubumenyesha amakuru ni ibintu tudashobora kwemera ni ibintu twese tubwirizwa kurwanya ugarutse ku banyamakuru cyangwa se abamenyesha amakuru ni nk'irihe somo bakwiye gukura ah, ku byakubayeho cyane cyane muri ibi bihe barimo gukora mu buryo budasanzwe mu bihe bidasanzwe ibyambaye ko birashoboka ni kubera jewe ndi mu bamenyeshamakuru bazwi bo mu burundi ariko ibyambaye ko si jeje nyine raba abamenyeshamakuru bare- bashika mirongo umunani barahunze igihugu abo bose bahunze ntacyo bakoze ariko barahunze kubera batinyira ubuzima bwabo icyo tubwiriza kuhakura ni iki ni uko ibintu byose naho bishika tubwiriza kubandanya umwuga wacu umwuga wacu urakomeye ni umwuga wacu uf- uf- umu- ufasha abanyagihugu uko bigenda kose ntibishobora kutubuza kuduca intege kugira ngo umuntu abandanye akazi esidirasi ndikumana turagushimiye cyane kandi hano ku ijwi ry'amerika dukomeje kukwifuriza gukira vuba urakoze
ndebe mwishi wanjye utari kuragota nta mugore ananira umugabo Hmm? yamwitumye oya ntibishoboka ntukunanira gutya uramuhendahenda ukamuha utuntu ha? ukamuyagira neza utuntu tw'utugugu Eh, aha kandi nawe we nta byawe
burya misi ibyigwa ntiringora cyane gusa nuko hari abaprofe bamwe bamwe bari komplike kandi najya ndamutse nje nuhava nsanga atari ho uri ejo wari uzi ko bose bameze neza nka jewe noneho ushaka abanyagumako atari jewe ndayaguha nk'ibyimeza kuzanaho Eh.
uzovugana kuri foresi sawa eh?
bakunzi ba sitidiyo ijambo mugihe gora mukurikira igikino kuri radiyo ijwi rya amerika iminsi yose ku wa gatandatu kuva isaha cumi na zibiri n'iminota cumi n'itanu zo ku mugoroba sitidiyo ijambo kandi igiye kuzirabashikiriza ikiyago ca politike iminsi yose ku wa gatatu no ku munsi w'imana kuva isaha cumi na zibiri n'iminota cumi n'itanu zo ku mugoroba kuri radiyo ijwi rya amerika
iryo ijambo ya set for common ground irasubiye kubaha ikaze
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda umuryango wa afurika yunze ubumwe urateganya kongera umubare w'abahanga mu gukora iperereza ku byerekeye uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu burundi kuri minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u burundi alain aime nyamitwe uwo muryango ngo waba wihutira gufata ibyemezo icya mbere gikwiye gukorwa ni ukwemeranwa ku masezerano y'imikoranire hagati y'uwo muryango n'uburundi yaganiriye na mugenzi wacu edi rwema twe twaraberetse yuko tubishoboye kandi ko turi turabikora mbere ushatse wi- wari usanzwe uri hano twarashoboye gukorana nabo mu bindi byinshi tura- turabereka neza cyane yuko tubishoboye kandi ahanini vrema gusa uno munsi dukorana neza tukavuga rero tuti eh, kugira ngo bashobore kongereza uwo mubare tutigeze twicaye ngo tuvugane umubare uwo ukenewe tukaza ko nabyo n'isi biza ntibijyanye kuko n'inzira ijyanye no kumvikana kuko turi ko tu- turiga hamwe nabo eh, amategeko nuvuga ah, ngenderwako eh, two- kumvikana ko hamwe- hamwe bimwe bita memora- memora- memorandum d'entente muri icyo gihe tutaraheza ku- tu- tutarayiheraheza nta kuntu bo nyine ubwabo boca bavuga bati igitego ni iki tugeza kucyumvikanako niyo rero mvuga nti harimo utuntu muri iryo tangazo tutagororotse kuko ibintu bi- bijyanye na, na, na, na, na diplomasi ni ibintu eh, bish- bikurikiza eh, icyo nokwita inzira ni ukwita principe Izo- izo- izo principe nazo zita ku- ku- kuba ari principe zirashe twese ku- tu- tu- duhuriza ko tuzi ko zikurikiriza hose ku isi mu byerekeye iki- ikintu ikintu ikintu kimwe kimwe nk'ibyerekeye eh, kunegosya memorandum d'entente rero ntituraheza kuyi- kuyi- kuyi- kuyumvikana ko ntibasha ba- ba- bateka ngo ni ijana mbere usanga dukeneye mirongo itatu ho gusa abijana mirongo irindwi bazaba barenze ko bazaje kuri rero rero mvuga nti kumbure bameze nk'abihuta cyane kuri mwebwe Aha.
mubona igisubizo cy'ibibazo bimaze iminsi aho ngaho mu gihugu cy'u Burundi cyabikiye nyakubahwa minisitiri twebwe iwacu tu- kuko turabona tuti inzira twari tugeze ko ntabwo yari inzira mbi cyane na gatoya kuko uravye ingene twashyizeho inzego zavuye mu matora murazi ko hariho abatavuga rumwe n'ubutegetsi bari mu nzego uzuno munsi kandi murazi yuko em, tubanaye dukora kugira ngo amahoro n'umutekano bisazagire mu gihugu ntavuze ko byose byera ariko iriko birakorwa koko birashemeye kuko uravye nk'igihugu kuko cari kimeze mu mezi at- at- atatu ane arangiye ukaraba n'ingene kimeze ubu urabona ko hariho ubudasa eh, bunini cyane na cyane cyane hano mu gisagara cya bujumbura hama tukavuga tuti dukwiye dukwiye kubandanya kuri iyo nzira hariho n'umugwi mushasha washizeho urabizi ujeje kuraba kugira ibiganiro hagati y'abarundi umugwi rero mu minsi iri imbere watangura igikorwa kugira ngo bashobore ku- kubi- kubiza abarundi bose atari mwavu aku- akumiriwe ku bibazo vya politike ku bibazo vy'ubutunzi n'ibi- n'ibindi nyakubahwa minisitiri uwo mugwi ndabizi wagiyeho ku itariki ya cumi na karindwi basohoye n'itegeko rishyiraho abagize uwo mugwi ariko hari abavuga ngo ibyo biganiro ntibikwiye kubera mu burundi ejo bundi intumwa yihariye ya leta zunze ubumwe za amerika ubwo yari aho mu gihugu cy'uburundi yavuze ngo ibyo biganiro bikwiye kuyoborwa n'abantu ah, b'inzobere cyane cyane umuryango mpuzamahanga ndetse ngo bikabera n'ahantu hizewe ah, aho abatavuga rumwe na leta namwe mushobora guhurira ntawe ufite ikibazo mbere ndakubaze ga- gwema mbese uwo mutegetsi ko ari ntumwa niwe koko ashinzwe kutubwira ati mwebwe tubategetse kumuzuza kubonanira hanze ibyo si vyabo ubaye niba bareka kuturengera twe turemeza neza yuko kubugana ari ngombwa kandi ko atamuntu n'umwe akwiye gukumirwa yaba uri mu gihugu cyangwa uri hanze ariko ntawe uza kutubwira ati ndakubwira kandi aha n'aha n'aha n'aha urumva se wumva ko kuri ibyo bintu ivyo bintu ari ibintu bi- bi- bi- birashe bise- bishemeye mu kiringo cya cya- c'uno munsi mu kinzana cya cya mirongo ibiri na mirongo ibiri na rimwe ko badutegeka ati mutayakorana konana aha n'aha n'aha n'aha nubwo twokwemera tuti tuzobona tuzobona n'abarundi bari hanze hanze nyene tutakumvikana ku gisagara cyangwa ku muji ivyo- ivyo ivyo biganiro bizoberamo ntawe dutegeka ngo mutayakorana aha n'aha n'aha byose wumva bi- bi- bi- bi- bigororotse iyo niyo ngorane dufitanye n'abantu bamwe bamwe du- du- du- dufa- du- dufashanya mu mu byo- mu miganiranire ko baba bashaka gutanga amategeko buri gihe bumva ko koko byo- bibo- biborohera gutanga amategeko bumva ko ahantu hose baciye bata- batanga amategeko Eh, ivyo si vyiza ibidufasha wabaye ambasaderi w'uburundi mu muryango wa afurika yunze ubumwe uravuga ngo Yego.
harimo ibintu bisa nk'aho birimo kwihutishwa ese wibaza ko hari ibintu cyangwa se abantu bashobora kuba bihishe inyuma ah, mu gufata ibyo byemezo cyane rwose cyane rwose kuko ubwa mbere na mbere ingene iyo ngingo yafashwe bayi- barayihutishije cyane mu bisanzwe iyo habaye eh, inama nk'iriyaye hama bakavuga bati bati turasohoye itangazo ryemeza ibyavuye mu nama baratanga amasaha mirongo ibiri n'ane cyangwa se mirongo mirongo ine n'umunani kugira ngo abaserukizi b'ibihugu bari muri ako kanama baronke ingene basoma iyo tangazo babwire ati kuko ibyo twumvikanye birimo ubu uye babahaye amasaha atarenga abiri kandi ubundi iyo nama bari bavuze bati ni inama isanzwe yo gusigura ingene mu Burundi hameze icyo bita information session bagiyeyo baca basanga ahubwo ni inama nokwita rukokoma n'ubu baserukira mu burundi ubusanzwe agomba kuba ari mu iyo nama siho yari ari babikoze rero ku ruyeri kugira ngo basohore ikintu cyihuta bakabikora mu gihe igihugu cya algeria aricyo gifise eh, nuvuga eh, chairmanship aricyo gitwara ako kanama muri kino gihe n'umukomiseri ajejwe amahoro n'umutekano muri union africaine akaba ari umunyalgeria bivuga rero yuko babikoze kuko uwo mukomiseri yari afise ka gahunda kiwe si ubwa mbere si ubwa kabiri abikora ariko twe tuba tuvuga tuti ingingo yarasohotse tujye turabira ingene tubishyira mu ngiro turi hamwe tuzobereka neza tube tubadume kurutoke aho bigenze tubereke neza yuko ibyo bakoze babikoze bihuta kumbure bakurikiza ba- bakurikiza inyungu z'abandi bantu tutazi ariko ko mu kubikora bari bakwiye kwitonda kuko ibintu bijyanye n'amahoro n'uwa- n'umutekano si ibyo gupimisha ni ibintu biraba amagara ama- ama- anovuga ubuzima bw'abantu benshi n'ibihugu byinshi ijwi ry'amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika
leta zunze ubumwe za amerika zirateganya guha igihugu cya malawi inkunga ya miliyoni hafi cumi na zitandatu z'amadolari mu buryo bw'ibiribwa n'ibifungurwa kugira ngo ifashe abaturage bagera hafi kuri miliyoni ebyiri n'ibihumbi magana inani bugarijwe n'ikibazo cy'inzara no kubura ibiribwa amakuru y'iyo nkunga aherutse gutangazwa na ambasaderi virginie palma uhagarariye leta zunze ubumwe za amerika muri malawi ibi amerika ibikoze nyuma y'uko malawi isabiye amahanga n'abaterankunga kuyigoboka muri ibi bihe yugarijwe n'ikibazo cyo kubura ibiribwa nyuma y'ibihe bibi by'izuba n'iki bikomeye byabangamiye umusaruro w'abahinzi icyo gihugu kivuga ko abaturage bagera hafi kuri miliyoni eshatu bazakenera inkunga y'ibiribwa hagati y'uko ukwezi kwa cumi kugera mu kwezi kwa gatatu k'umwaka utaha iyo nkunga ya leta zunze ubumwe za amerika izashyikirizwa ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa pam ari naryo rizatanga ibyo biribwa ku banyamalawi bugarijwe n'inzara biteganyijwe ko iyo nkunga izatangira kugera muri malawi muri uku kwezi kwa cumi guhera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri leta zunze ubumwe za amerika zibinyujije mu kigo cyayo gishinzwe iterambere mpuzamahanga usaid zimaze gutanga inkunga y'ibiribwa ingana na miliyoni mirongo itanu n'eshanu z'amadolari ambasaderi Virginie Palmer yatangaje ko leta zunze ubumwe za amerika zitazigera zihwema kugoboka malawi igihe cyose icyo gihugu kizaba cyugarijwe n'ibibazo bishingiye ku buhinzi
iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika inshuti muracyari kumwe na radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda alphonse ndayikengurukiye agiye kubagezaho inshamake y'amakuru
ndagushimiye ejeni inshamake y'amakuru twabashikirije n'iyi inama nshingamateka y'igucaribiya yemewe n'amakungu yahungiye mu gisagara cya tobruk yanse kwemera integuro y'amasezerano y'amahoro y'ishyirahamwe mpuzamakungu onu iyo nteguro itekanye ko muri Libiya hoshingwa leta irimwo imirwi yose ni ukuvuga iyo leta yemewe n'amakungu na leta irwiriyemwo abashaka gutwara bisunze idini rya isilamu batemewe n'amakungu ariko bamaze gufata umurwa mukuru Tripoli baca mbere baranagena baca baranagena inama nshingamateko yabo leta ya Yemen yemeye guhurira i Geneve mu Busuwise n'abaserukira umurwa uyirwanya b'abahuti nk'uko vyamenyeshejwe n'umukozi akomeye mu isharamwe mpuzamakungu ONU uwo munano wobera i Geneve mu mpera z'uku kwezi ico bugamije nico kwiga ishirwa mu ngiro ry'ingingo isharamwe mpuzamakungu ONU yotuma ingwano ihagarara muri ico gihugu Ismail Old Sheikh Ahmed intumwa idasanzwe w'ubunyamabanga mukuru w'iryo shirahamwe yanditse ku rubuga Facebook ko iryo sango ryashoboye kwemerwa inyuma y'ibiganiro yagiranye ibiganiro byinshi yagiranye na Abd Rabo Mansur Hadi asanzwe arongoye icyo gihugu ariko yahungiye muri Arabie Saoudite hari kandi umunya Eritrea w'impunzi yapfiriye mu bitaro byo muri Israel ku munsi wa mbere bivuye ku masasu yarashwe n'umupolisi w'umunya Israel amwitiranije n'uwarahejeje kwica umupolisi agakomeretsa n'abandi bantu cumi ku gituro c'amabisi cayitwa Bershera ni muri Israel Johannes Arefine ni umugenzi yari kumwe na Zerhon uwo nawe n'uwo yishwe yabwiye ijwi rya Amerika ko bumvise amasasu ariko arasana baca bariruka nk'abandi bose atingeze hanze ndarondera amaso ya mugenzi wanje ndabura ati naho naja muramubona aryamye hasi agerageza kuvyuka vyanga umusore w'umunyayisirayeli nawe ariko aramukubita ubushinganzira bwo kwivuna abansi bwa leta z'ubumwe za amerika bwemeye ko abasoda b'abanyamerika n'aba-afghanistan babomoye ku nguvu ikiryango cy'ikigo cy'ibitaro bikomeye abaganga batagira imbibe medecins sans frontiere bamaze kuyitera amabombe abantu mirongo irindwi na bane bakaba barahasize ubuzima
iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu izina ry'abagenzi banjye bose mbashimiye gukomeza gukurikira ibiganiro byacu kuri mikoro muri uyu mwanya mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi mbifurije mwese amahoro y'imana ibiganiro by'ijwi ry'amerika birakomeje mugire ibihe byiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
ubu naho n'umwanya wo kubashikiriza ikiganiro giha ijambo abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika muri sanga mu kiganiro cyo munsi turavuga ku bwicanyi bubandanya kwiha inkumbi mu burundi aho ubuzima bw'abasivile abapolisi busa n'ubutakigira agaciro turarabira hamwe n'abatumire bacu icatumye mu burundi muri iki gihe hari abantu babona ko kugandagura abandi ari bwo buryo bwo gushikiriza ivyiyumviro vyabo vya politike canke kunumya abandi mbega iyo nyifato isubiza igihugu inyuma yorangira gute mbega umwizero hagati y'abarundi bose cyane cyane hagati y'abapolisi n'urwaruka rwo mu makati ya mwamwe ugaruka gute uruhara rw'abarongoye abandi rwoboneka gute turi kumwe n'abatumire bacu turi kumwe na Jean Baptiste Ba- baribonekeza ah, umukuru umurwi w'igihugu jejwe gateka kaza muntu tukaba turi kumwe kandi na Antoine Kaburahe umukuru w'ikinyamakuru iwacu Eh, tu- mu kanya turaza kuba turi kumwe na eh, n'umukuru w'igisagara cya Bujumbura Fredy Mbonimpa ah, mu kanya gatoyi araboneka ariko ubu turacari kumwe turi kumwe na Jean Baptiste baribonekeza hamwe na Antoine Kaburahe mwiriwe neza abashinga ntahe Eh, turamwumva neza Eh, mwiriwe Eh, neza ndamwumva neza Eh, ni Jean Baptiste na baribonekeza na Antoine Kaburahe murakomeye Eh, ni amahoro buhoro buhoro ego mereka dutangure ku musha ntahe eh, Jean Baptiste Boni- baribonekeza eh, ejo bundi mwarasohoye eh, icegeranyo cerekeye agati kazira muntu mu Burundi ubwicanyi gusa n'ubwasubiye eka bwa bwimonogoje bwabaye ndanse mu Burundi abantu baragandagurwa amasanamu tubona ateye ubwoba cyane rwose eh, musha ntahe Jean Baptiste baribonekeza ibintu vyifashe gute umuti ni uyuhe muri iki gihe
Eh, ndabaramukije mwese ndamutse nawe ariko baratwumviriza Eh, uko tubona ibintu bifashe muri iyi minsi koko eh, ubwicanyi bwari bugize iminsi bw'imonogoje Eh, tukabona yuko eh, hari abantu bakomeza kwicwa mu makarati hanyuma ntitumenye ingene biba byagenze ariko kenshi ukabona yuko eh, ivyo bintu bikunze kuba iyo eh, abajeje umutekano bariko barahangana eh, n'aba- n'abantu bafite ibigwanisho eh, batavuga neza aba ari bo ariko bari eh, mu makaritiye eh, y'igisagara amwe amwe
E- ego musha ntahe eh, Antoine Kaburahe eh, mwaranditse ejo bundi i- eka mwaranditse ibintu bikomeye cyane rwose biteye agahinda vyerekeye ukuntu hagati ya kazara muntu kifashe mu Burundi mbega mwebwe ico kibazo isa ni cabuze umuti mukibona gute nivyo nk'uko eh, uyu azize kuvuga imbere yanjye eh, yabimenyesheje hariho ibintu muri ino minsi tubona bibabaje biteye ubwoba aho usanga abantu batorwa bagiriwe nabi eh, ubona ko bahohotewe hama bakaheza bakabagandagura Ivyo biramaze iminsi itari mike kandi birababaje kuko mu bisanzwe igihugu kitwa ko kiri mu mahoro eh, ariko siko biri nabo bavuga ko kiri mu mahoro iyo eh, ijoro atawuzi icyo rizotanga mu gatondo ama rero n'ikindi ngira ngo benshi barabibona barabivuga ni ubwoba buri mu bantu abantu eh, bafite ubwoba abantu baribaza ibiriko biraba kuko eh, ahandi ahandi iyo habaye eh, ubwicanyi mu- murabona ko aba- eh, aba- abarongoye igihugu bahaguruka baka- bakagira amankete baka- ukabona ko habaye kurondera guhasha ivyo bintu kugira bihagarare ariko ubonye eh, u- uno munsi uyu umunsi ukurikira uriya undi munsi uriya eh, biratuma abantu batangura gusa n'abagira ah, kwihebura ibyo rero biramaze igihe kandi birababaje eh, sinzi nyenda yibona sinzi nyenda byandika byandika ariko ni ibintu bibabaje cyane kuko abarundi bararushe bararushe muri azi imyaka twamaze mu ntambara ubu hari hageze yuko dutangura kubaka igihugu dutangura eh, kwiteza imbere tukava eh, mu bihugu bya nyuma bikenye kandi ari igihugu gifise eh, ni ukuvuga ubushobozi bwo gutera imbere Eh, mushantahe eh, Jean Baptiste baribonekeza eh, umushantahe Antoine Kaburahe aravuze ikibazo gihambaye cyane rwose eh, co kudatohoza canke ama- amatohoza atihuta kugira ngo ah, abakoze ubwo bubisha bwo- bwose bakubitwe intamu mu gahanga ico kibazo mwebwe mu gatekazi na muntu mukabona gute mushantahe Jean Baptiste
Eh, ikibazo cy'amatohoza ni ikibazo gikomeye cyane kuko umuntu adatohoje ntamenya ukuri byabaye Eh, hari n'igihe usanga adashobora kumenya ah, igitigiri cy'abantu bahitanye n'ubwicanyi cyangwa ngo umenye ibyabashikiye ariko na cyane cyane umenye abateye ibyo bintu kugira ngo umenye uti mbega none ko ibyo bintu byabereye muri karitsiye kanaka byakozwe nande canke eh, nimba byabaye mu gihe kumbure abariko bara- barahangana eh, n'abajeje umutekano bahari eh, uribaza uti none ibintu byakozwe n'aba byakozwe n'abariya canke byabaye nk'isanganya canke ni ibintu byabaye kubera umuntu yavyiyumviriye akavuga ati nge aba bantu ndabakorera ikiri eh, ndabice canke eh, ndabangaze ukabona yuko amatohoza akenewe cane kugira ngo umuntu amenye na cyane cyane uruhara rw'umuntu umwe umwe kuri ibyo bintu biba byabereye mu mu makaritiye bituma abantu bahasiga ubuzima cyangwa bagasinzikara mu bundi buryo rero amatohoza ni ikibazo gikomeye cyane hanyuma twebwe eh, icyo tugerageza nk'umugwi w'igihugu wigenga uje hagati y'akazi na muntu turarondera amakuru akwiye eh, ku bijyanye n'ibintu byose biba byabaye tukagerageza kugira ngo ibyo dushobora kuronka byose eh, by'amakuru eh, ni ukuvuga ibimenyetso biduha eh, ni uvuga nti eh, ibyangombwa bituma umuntu yofatira ko kugira ngo ashobore gufata ingingo ariko uruhara nyamukuru rujanye no gutohoza ahanini usanga ruri kuri leta kuko leta niyo ifise ububasha na cyane cyane bwo gufata ingingo zibereye mu gihe isanze hariho umuntu afise uruhara mu kuhohotera abandi canke eh, mu kwica mwebwe ku ruhara rwanyu ku ruhande rwanyu mushyantahe mushyantahe Jean Baptiste nk'uko ubyibuka mu itangazo twasohoye kuri uyu wa gatanu Ego me, ariko tumenyesha cane cane ico abajeje gikorwa ubutwari mu- n'igipolisi ico gikorwa murabona ko kugira leta ngo ikirangura muri iki bafate gihe?
amatohoza ashobore kuba kandi anyaruke Jean Baptiste murabona ko muri iki gihe leta ikora ibyo ishoboye byose kugira ngo ikore iryo tohozwa canke irakwega amaguru
ivyo tubona twebwe eh, abo tuvugana mu mu barongozi cyane cyane abarongoye ubutungane barakora eh, ibishoboka hanyuma kumbure hakaba amatohoza amwe amwe basigura bavuga bati aya matohoza arasaba akanya arasaba ubuhinga arasaba uburyo kumbure bwo kugira ngo bashobore kumenya neza ibyo ari byo rero twe turabona yuko ishaka rihari Eh, gusa tugashaka yuko rero iryo shaka rihari ryoheza rika eh, rikaja mu ngiro Eh, iyo batohoje umuntu akabona yuko ingingo eh, zafashwe hari izo tora tubona eh, ngereranije ibyo tumaze kubona aho tugendera turamaze kubona yuko hariho nk'abantu bamwe bamwe hari n'ubajejwe eh, umutekano usanga barafashwe eh, ku mvo nyene z'amatohoza canke ugasanga baramaze gufatirwa ibihano ku byaha baba bakoze twibaza yuko leta ifise ishaka tugashaka yuko iryo shaka ryoheza rero rikigaragaza mu gihe cyose bari ibintu bibangamiye umutekano w'abantu Antoine Kaburahe eh, ha- mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose cyo kudatohoza amatohoza atihuta mbega intambamye kuri bwebwe iyo biriho iyo biri hehe abantu barakingiranira ikibaba hariho nk'abantu baba babonye nk'ubwicanyi bwabaye abantu baba bakingiranira ikibaba canke intambamye zihagaze ahandi Bon, je nibaza ko ibyo kudatohoza si bishasha si ibintu oh, eh, hariho akantu bamavuga minsi yose ngo baracabitohoza uworaba kuva muri sore burundi ka baracabitohoza byari ka- byari kavuzwe kangahe kavuzwe umuntu yomaramara Eh, je nigeze kugira ikiganiro eh, n'umupfasoni yasizwe na nyakwigendera pierre ngezandubumwe murazi yapfuye eh, nakuri yapfuye yishwe arafite imyaka itari mike ariko namaze nti none eh, byagenze gute amatohoza atanze iki yambwira ati baracabitohoza kuko niyo niyo nku- niyo nyishu bamuhaye aho hari mu- mu myaka ya mirongo itandatu na kangahe burundi bubiheza kwikukira maze ko bamugandaguye eh, nyuma kwa gasore Eh, hama rero tu- tubandanya ubandanye itandatu n'umunani ubandanye irindwi na kabiri ubandanye mirongo umunani n'umunani bandanya ku- kugera ubu minsi yose ni baracabitohoza baracabitohoza Ni- ni ijambo nibaza ko ritakigifite inguvu nicyo gituma kenshi nk'iyo abantu babuze umuntu ba- yiciwe bagandaguriwe usanga nta nta mwizero kuvuga ngo hazuba nkica kuko bya- byamaze kuba nk'ibintu bitagifite inguvu ni ni ibintu ubutungane iyo myaka yose ntibwigeze bukora ntawoharura abantu bakomeye bagandaguye muri kino gihugu gushika ubu bavuga ngo atabitohoza atakuri kwigeze gusohoka uwoharura abantu bato bato ba- batagira ubavugira nabo nyine bagiye uko ntawo baharongo bashobora reka twibaze ko wa murwi reka twibaze wa- ko wa murwi u- reka twibaze ko wa murwi ujejwe ukuri n'ukurekuranira uzoteba ugashika ku muzi w'ico kibazo co kudatohoza eka kuko hariho abarundi batezwa kuba bazi ukuri ubwo bwicanyi bwose bwagiye buraba mu kanya turazoba turi kumwe n'abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika ariko imbere y'uko tuja kuri ico kibazo eh, mushiyantahe antoine eh, kaburahe na jean baptiste baribonekeza nashaka mu kanya gatoya cyane rwose mu nyishure ikibazo gikurikira muri iki gihe ishyirahamwe rya afurika ekani hamwe n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika byatangaje ko abantu bose bari barakora ubwo bwicanyi mu burundi ba- ku mpande zose hazoba amatohozwa maze abagirwa n'ivyaha bagakubitwa intame mu gahanga muribaza ko ayo matangazo yasohowe n'ayo mashyirahamwe akomeye abiri azotuma abarundi bikebuka bakareka kwicana muri iyi minsi reka dutangure kuri mushigantahe jean baptiste baribonekeza Mm, murakoze cyane je nibaza yuko kuba ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika rishigikiye yuko eh, amatoza yoba kugira ngo abantu baba bakoze ibyaha bashobore kwitwa intare mu gahanga ni ikintu ciza cyerekana na cyane cyane yuko eh, ku rwego rwa afurika amakungu nayo nyine ashigikiye yuko eh, intare yiganza muri kino gihugu ico ni ikintu ciza ariko rero nkibaza yuko ahanini uruhara rwo gutohoza n'urwo gu- eh, gushengeza cyangwa gucira urubanza uwo muntu wese aba yakoze icyaha ahanini ari uruhara rw'igihugu tukifuza yuko rero igihugu cyane cyane cyoheza kigafata nka nk'ama ako kamo kaba ariko baraterwa n'amakungu eh, bagaheza bagakoresha ububasha eh, butegekanije n'amategeko y'igihugu bagakoresha inzego dufite ko turafise inzego z'ubutungane z'igipolisi zikwiye kandi zikwije tukifuza ko rero zoheza zika- zigakora ibishoboka byose kugira ngo zitunganirize abantu ako kamo amakungu aba ariko aratera kagaheza kakagira akamaro eh, ku gihugu eh, n'abakibamwo bose Egome Antoine Kaburahe muribaza ko eh, inyifato ya bamwe mu bakora ubwo bwicanyi ku mpande zose izohinduka muri iki gihe habaye ayo matangazo kandi ubona ko ayo mashyirahamwe akomeje uyu mugambi mu kanya gatoyi munsi y'umunota umwe zokoze Antoine
yego eh, nta- nta- ntaworeka gushima yuko eh, ayo matangazo asohoka kuko byerekana yuko eh, hariho eh, abakurikirana ikibazo cy'uburundi abarundi batari bonyine uburundi si ibyinga si ibyinga abantu bashobora gukora ibintu bikomeye byerekana yuko kandi abariko barakora ivyo bintu bashobora gukurikiranwa Eh, murazi eh, hariho n'aba- n'abantu bakomeye cyane ba- bakurikiranwa ku ku mabi yakozwe bari imbere y'intahe ariko je nibaza ku bwanjye yuko eh, imbere y'uko turondera yuko justice ikorwa n'abanyamahanga nibaza yuko i- i- twebwe nitwe tubanza kumenya ingene du- dutunganya umutekano wacu ntagire umuntu yicwa ataco azira umuntu umu- umupfasoni umuvyeyi umwana yicwa ataco bazira ico nico gikuru na bon ubu noneho numvise yuko hariho ngo na komisiyo ngo bahaye iminsi icumi reka turabe nyene, habura azosubira nyuma y'iminsi icumi usubire duhamagare tuganire ku- turabe nyene i- ivyo ba yakoze iyo komisiyo ntibazosubire kuvuga ngo basabitohoza hama eh, bi- vyame bihirira mu nzira nk'uko vyama ko uyu mu- kuva uyu munsi turatangwa guharura iyo minsi icumi mushiyantahe Antoine nzobatera kamo kugira ngo turabe ico iyo komisiyo izoba yashitse ko
ndebe mwishi wanjye utari kuragota nta mugore ananira umugabo Hmm? yamwitumye oya ntibishoboka ntukunanira gutya uramuhendahenda ukamuha utuntu ha? ukamuyagira neza utuntu tw'utugugu Eh, aha kandi na wewe nta byawe
burya nisi ibyigwa ntibingora cyane gusa nuko hari abaprofe bamwe bamwe bari komplike kandi najya ndamutse nje nohava nsanga atari ho uri ino wari uzi ko bose bameze neza nka jewe noneho ushaka abanyagumako Mm.
kandi jewe ndayaguha nk'ibyimeza kuzanaho Eh.
uzovugana kuri foresi sawa eh?
bakunzi ba sitidiyo ijambo mugihe gora mukurikira igikino kuri radiyo ijwi rya amerika iminsi yose ku wa gatandatu kuva isaha cumi na zibiri n'iminota cumi n'itanu zo ku mugoroba sitidiyo ijambo kandi igiye kugira abashikiriza ikiyago ca politike iminsi yose ku wa gatatu no ku munsi w'imana kuva isaha cumi na zibiri n'iminota cumi n'itanu zo ku mugoroba kuri radiyo ijwi rya amerika
iryo ijambo ya set for common ground irasubiye kubaha ikaze
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi kumwe n'umunywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika com mwiriwe neza mwiriwe bwana frederic mwiriwe neza murafise icyiyumviro intererano ikibazo duga ku ijambo twigeze icyo birabera mu burundi yego duga ku ijambo kuko na cyane cyane ku mbona turi tubyumva ibyiza bujumbura gusa kuko hino hagati mu gihugu na cyane cyane iyo mba no muri noro mbona umutekano wakwiye abanyagihugu twese tugindukira ku mirimo ariko bikanatubabaza cyane kuko urabona nk'ibyo birabera nk'iyo mu za bujumbura ba- hose usanga dufite imiryango dufite y'iki kandi urabona ni ku- ni nk'umutima w'ubururu ndahuza twasaba rero yuko ibyo biganiro byose bikaba kandi ku mpande zose nk'uko aya mashyirahamwe makuru makuru nyine ibyo biha afite imyerekeye zo mbona zizogira nka nka movement donc mbona impande zose zo zobireka kuko iryo tohoza kandi tugasaba ko ryonyaruka kuko ntago aho rihengamira uwakoze icyaha akagihanirwa n'amategeko
Ego, murakoze com muvuze icyiyumviro cyari cyashikirijwe n'umushirantahe eh, antoine kaburahe avuga ko iyo komisiyo nayo nyine ikwiye gukora eka n'umushirantahe jean baptiste nyine iyo komisiyo ikwiye gukora me- maze igashyira ahabona ibyo izoba yatohoje turagushimiye cyane rwose turafite n'uwundi munywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika umwana wa yezu mwiriwe neza mwiriwe frederic murakomeye mufise icyiyumviro ikibazo mugishikirize mu kanya gato urakoze
nega kuri ibyo bijyanye n'ubwicanyi ibintu biba mu burundi birateye ubwoba cyane kuko urabye ibintu byabaye cumi na zitatu z'uku kwezi mu ngagara aho wica umuryango wose ari abapolisi barabarasira ni ibintu by'agahambaramuro kandi nibaza ko kuko umukuru w'igihugu yari ku itariki mirongo irindwi n'umunani aho yakavuga ko ariko arahirira ikiringo cya cya gatatu ko batemera manda ya gatatu abatemera umugambi w'imana bazoheraga ifu y'imizira kandi bazo bazofata gitabara ni ibi biriko birakurikizwa kuko urabona ko bija mu- mu muhana w'umuntu bakica abantu bose atazuma gasiza atawuzovuga inkuru atawuzovuga ati bisho dabahaye ariko nibaza ko kimwe bi- bizotora bihere ntawuzi umunsi n'isaha imana irakunda abarundi n'uburundi murakoze murakoze cyane umwana wa yezu ku ciyumviro mushikirije sinzi ko abashikirana turi kumwe hari ikintu bakivuga ko eh, umushikirana jean baptiste baribonekeza Eh, nashaka gushimira abo banywanyi ba voa babiri baje kuvuga eh, ivyiyumviro vyabo eh, birumvikana hama nkibaza yuko eh, bose mu barongozi n'abarundi n'abandi bose bariko baratwumviriza baheza bakabifata nka nkama ariko eh, cane cane eh, nkifuza yuko ikintu cofasha iki gihugu kimwe coco nico ugutandukanya imirimo ya politiki isanzwe hamwe n'imirimo abantu bakora y'ubwicanyi kuko eh, ndashaka yuko eh, yaba amajambo avuga muri politiki canke eh, impari zihaba tuweza ngo zikurikirwe n'abantu bicirwa mu makartie rero i- i- igihambaye cyane cyane fatika icumbiro cy'uyu ahejeje kuvuga eh, ni uko eh, abantu bose bakora imirimo ya politiki isanzwe boyibandanya ukuri kwamye eh, impari zikabandanya ariko bagaharira eh, baharira amahoro baharira bavuga bubaka eh, ntibavuge hanyuma ngo bavuge ibintu bituma eh, kumbura hari abantu boca bakurikira ngo eh, ngo bahwere mu mu makartier tugashaka yuko rero ubutumwa bushikiriza eh, bushikirizwa na- na bose haba ku mpande zose bwo bari ubutumwa eh, buhumuriza eh, butuma abantu n'ukuri eh, baganira bahumuye na cyane cyane eh, abo bantu bitwaza ibigwanisho eh, canke baba mu nzego z'umutekano bagakora imirimo eh, eh, yo gucungira umutekano w'igihugu eh, mu buryo eh, bubereye eh, ntihabe eh, ingaruka mbi na cyane cyane ku bantu eh, basanzwe atakigwanisho baba bafise canke atakiyo baba bakoze hanyuma tugashaka yuko nabo nyene bari mu makarate bafise ibirwanisho na cyane cyane bumenya neza yuko eh, kurwana kwica abantu atari umurimo wa politike usanzwe ni icyaha gikurikiranwa n'amategeko kandi ni icyaha mm, eh, gituma eh, gitosekaza agateka k'abandi bose rero eh, twohanura umuntu wese ashaka gukora politiki muri iki gihugu ko yobikora akoresheje uburyo butekanijwe n'amategeko bubereye ntihagire ikintu cyo kwica abandi kijamo cyane cyane turashaka yuko eh, amaraso ahagarara guseseka muri kino gihugu eh, abantu bakaganira bahumuye Ego me- namwe mushe na Antoine Kaburahe ku m- vya- ivyiyumviro vyashikirijwe na com na hamwe na umwana wa Yezu akaba hamwe na umushirantahe Jean Baptiste baribonekeza avuze ko uh, abagira politiki bogira politiki ariko imvugo eka iturira ituma abantu mu makarite batangwa kwicana ikahava ivyo mwebwe mu- mubivuga kwiki mbese uzange nibaza yuko eh, hatabaye ibyo byo guhana bagahasha mbere abo bakora ubu bwicanyi ibi i- bizobandanya kuko umuntu wa mu- akabona nta kibaye uko amengo umu- umuvyeyi aragiye umwana aragiye umupapa aragiye ukamengo ni akayabo bishe bajya abantu bicwa bafise inshuti bafise abana bafise icyo bavukana bajya nabo bazogira uwo mutima wo kwihora kuko wiciwe ukamengo nta nta nta kibaye ako gatima ko kwihora gashobora ku- ku- kuba- ku- kubyuka kagakomera hama nawo muntu akagenda kwihora ati nigirire ubutungane social justice nibaza rero igihugu ntigishobora gutekana hatabaye ubutungane bwubaha kubahiriza umurundi wese ahari ahandi hoho abantu barapfa ababyeyi bagahekukwa ntagire ukamenya ngo nta nta cyabaye nicyo bituma nasabye eh, mugenzi wanje eh, nkundikije nti- inyuma y'iminsi icumi tuze tuganire turahe urumva ubuhoho iyo komite bayihaye bayihaye n'ikiringo bayihaye dire uvuga dede nk'uko bavuga mu cyongereza bati umutegereza gutanga raporo y'ibyabaye mu ngagara reka du- duhe- duhe- dufatire aho twese turaza kuko n'aha- n'ahandi ndetse niko nda- ndagomba ku- kumera nk'utabyemera Eh, jewe ndavye aha notangura kuvuga ubwicanyi bwabaye numva nahereye eh, n'ubwa kera mu mirongo itandatu na kangahe bufata muri iyo myaka i- itatu ya nyuma iheze two- twovuga isaha igahera kandi aho minsi yose bama bavuga ati baracyabitohoza niko ni- niyo formule yanivugwa mugabo rero eh, reka turindire turabe n'ahandi hoho mu minsi icumi nk'uko twabivuze y'ubwicanyi izobandanya
ijwi ry'amerika ibiganiro by'igitondo kuri telefone zigendanwa hari bamwe muri mwe mutwumvira kuri telefone zigezweho nka iphone na samsung ni byiza pe ariko niba ufite ingorane zo kutwumva kuri telefone isanzwe jya ku rubuga rwa interineti radiyo yacu akadomo komu urabona ahanditse ngo nta simatifone ufite ntugire ikibazo noneho kanda ku kambi k'icyatsi kibisi kareba hasi maze winjize muri telefone yawe ku buntu uburyo bugezweho bwo kudukurikira ubu ni uburyo bworoheje bwo kukugezaho amakuru agezweho n'ibiganiro wikurira radiyo ijwi ry'amerika ni iyawe radiyo yacu
mu minsi icumi nk'uko twabivuze tuzogaruka kuri iki kibazo ariko turafise muri iki gihe umunywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika joseline bahati mwiriwe neza mwiriwe cyane duga ku ijambo nimwamuse ikibazo canke icyumviro hano duga ku ijambo nimwamuse icyumviro canke ikibazo muranyumva e, turakumva neza tangura ushikirize icyumviro Eh, icyiyumviro nari mfite nashaka kubaza Jean Pa- Jean batiste numvise umengo ajijwe guharanira agateka ka zina muntu none muri iyi minsi hibonekeza ubwicanyi mu gisagara cya bujumbura hokorwa iki kugira ibyo bintu bihagarare cyane yoba baratumye ko nk- mu- nk'inama y'abajene kugira bumvishe yuko ibyo bakora byo kwihorahorana ari amakosa Ego me- mu- murakoze murakoze cyane rwose eh, Jocelyn eh, mushirantahe Jean Baptiste baribonekeza ibibazo bibiri bihambaye cyane rwose ego ndashimiye cyane mufatuni josephine abagije ibibazo bikomeye kandi by'inkoramutima Eh, icyo nuvuga ubu nyine kuri iyi radiyo kugira ngo abantu bacyumve ni uko eh, kimwe cyo cyo bigaragara yuko ubwo bwicanyi bubera mu ma- mu makaritiye eh, bukorwa n'abantu biboneka yuko bashobora kuba bafise eh, abandi babashigikiye canke batabamira ngo basigeho rero icyo korwa icya mbere coco coba icyo guhagarika ikintu cyose cyo gushigikira umuntu wese akora ubwicanyi buhitana abantu icya kabiri coba icyo kwamira rero kugira ngo ubutumwa eh, bwose butangwa buze ari ubutumwa butuma abantu umuntu wese afite ikigwanisho cyangwa yifuza kugirira nabi uwundi akabihagarika rero icyo kintu cyo gusotorana cyo ku eh, novuga nti eh, cyo kuvuba abantu ugasanga ari ngaho aravuvye arindiriye yuko akoresha hawundi canke eh, ugasanga abona yuko ariyo nzira yo gushika ku, ku nyungu ziwe nicyo kintu gikomeye cyane tifuza ko co- cokorwa ahasigaye eh, ibindi twarabivuze ubuheruka turasaba yuko rero abanyepolitiki bose b'abarundi bokwicara hamwe bakaganira eh, kandi bakaganira bavugana ukuri bakaganira umutima mwiza bakaganira biteguye guheberanira ibintu bimwe bimwe ubona yuko kumure batandukanisha ariko babivuganye bashobora kwicara hamwe bakabiheberanira hanyuma igihugu kikagira amahoro gutyo nabo nyene bagakora imirimo yabo ya politike mu gihugu gitekanye Eh, ikindi twavuze ni uko eh, twifuza yuko rero eh, abantu bose batunze ibirwanisho badafitiye uruhusha bobisubiza eh, turavuga yuko eh, eh, aba- aba- abantu bose barongoye abandi haba mu madini haba eh, mu yindi mirimo y'igihugu eh, mu migambwe bose bo- eh, bogerageza baga- bagaseruka bakaja habona bagafasha kugira ngo ubutumwa bwo kugarukana amahoro abantu bakeneye bushobore kuboneka eh, kandi na cane cane iki kintu kigize iminsi cyo guhangana hagati y'inzego z'umutekano n'abantu bafite ibirwanisho gihagarare gutyo eh, abantu bashobore kuganira Yego me- Eh, hanyuma rero ya- ya- yavuze ikintu ikindi kintu yavuze ya- ya- yabajije ati mbega none eh, yoba amaze gutuma ko urwaruka kugira ngo ashobore kubumvisha eh, ubwo butumwa twebwe muri senidahashi turamaze kubikora ubuheruka haraciye nk'indwi nka nka zitatu twarakoranije eh, abantu harimo abajene batari bake eh, turagiri- turabagirisha inama ah, mu gatumba turaba- turaba- turabiganira ingene tubona ibintu byofasha kugira ngo umutekano wubahirizwe hanyuma abantu batekanirwe maze izo mpari za politiki zibandanye mugabo ataratera akazi na muntu ariko arasinzikara n'ubu turabibandanya rero tura- turabonana nabo dushobora kubonana baba mu bajene canke mu bakuze kuko ego niko abajene barafise uruhara ariko n'abakuze barafise uruhara turabonana nabo bose rero eh, tukabonana bamwe kumbure ku ruhara rwabo abandi tukabonana eh, kubera amashyirahamwe baserukira canke ibyo bajejwe mu mu mirimo mu buzima bw'igihugu Tura- turakomeza kubahimiriza Ego Eh, me- twebwe turakomeza guhimiriza bose baba abajene canke abakuze kuko uruhara ruri kuri bose ariko na cane cane ikintu gikomeye nashaka kubandaniriza ko nuko abo bajene utahura yuko iki gihugu ni icy'abarundi bose kandi kazoza na kabu ahanini rero ko igihugu gitekana kikamera neza ni ku nyungu y'abajene yego me- Eh, kandi tu- tukifuza yuko ibyiyumviro byose ibyifuzo by'abajene biba byashyikirijwe abakuze rero aribo baje kubishyira mu ngiro baheza bakabifata nka nkama ariko mu kubishikiriza bigashikirizwa mu bwitonzi bigashikirizwa mu rupfasoni biciye mu nzira zizwi amategeko atanga gushyikiza ibyiyumviro ariko ntibice mu muheto Ego me- nicyo twifuza ni nacyo duhimiriza reka abantu duhe gukora reka duhe n'ijambo umushirantahe Antoine Kaburahe nawe nyine agira icyo avuze ku byiyumviro bibiri bikomeye cyane rwose byashikirijwe na Jocelyn Bahati eka no ku byo mwebwe muheje gushikiriza mushirantahe Antoine ego jewe em, aho ma- shingiro ni cya kindi nyene nifuza yuko em, abantu bukubahirizwa abantu bashobora kuba badasanga ivyiyumviro eh, haba mu ntambwe haba no